afite ubuziranenge maze iterambere ry'igihugu rishinge imizi
bakunzi b'ikinamico ifumba y'ubukire duherukana senzage yijujuta nyuma yo kwemerera akarwera ko azamufasha mu mugambi wo kuroga kankindi ese mama byaje kugenda bite mukurikire umukino
mwana we uriya muhanya atazapfa vuba kuko ngo turaho turamuvuga none dore ngo uriya araje aragwaye se uriya mugome birambabaje kuba asanze aha umva mukama ndakumva rwose ugerageze wowe n'ikipe yawe uyu murima ejo muzabe mwarangije kuwutegura mpamvu rwose tuzagerageza
mwiriwe
werewe nawe se wiriwe kanye ko wigenzagenza se uraganaye mvuye mu kabande kureba uko inyanya zacu mu ishyirahamwe zimeze ese zimeze gute ko ntaherukara E- ejo ni umunsi wo guhura tuzabirebera hamwe ariko icyo nakubwira cyo ni uko hari indwara namaze kubonamo
indwara nyabagikanye nabonyemo inyanya nkeya ubona ko zagwingiye zitameze nk'izindi kandi noneho amababi ukabona ko yikunje andi yo yanamaze kwikunja aribumba ahinduka umuhondo ayiwe none se ubwo iyo si imfunyara ziyigabije inyanya zacu kanye niko nabibonye impfunyarazi
mabo imfunyarazi ni indwara iterwa na virusi ifata amababi y'inyanya ibihingwa byanduye bikiri bito rero birangirika ku buryo bugaragara bikagwingira noneho bikazarabya uturabyo duke kandi tubi iyo virusi si iba yaturutse he ikwirakwizwa cyane n'isazi y'umweru yo mu itabi yawe ariko uzi ko mfite umuti mwinshi wica uduhumyo di kanye karame mwambarira rwose ikiguzi cyawo tukawutera mu nyanya zacu hakiri kare umva mukamana kandi gutera umuti wica uduhumyo se bihindura iki ko ifunyarazi atari indwara iterwa n'uduhumyo ahubwo iterwa na virusi yo harya ahubwo ni ugutera umuti wica udukoko kugira ngo urwanye isazi y'umweru yo mu itabi ngaho rero mutabaranye ejo mutazaba muririra mu myotsi urumva ariko bimeze da ubwo ariko ndumva ntagenda ntabasabye imbabazi ukuntu nabwiwe amagambo mabi nubwo ntari nabyemeye ariko ntibyabuze kuntera akantu ariko se kanyi ko kugira isoni nke ubona asa n'umurozi ntabwo ariko nigeze mbyemera byonyine no kumva umuntu abikubwira ukemera kumutega amatwi umunota umwe cyangwa ibiri ni icyaha wankoreye ibyo rwose nabisabira imbabazi mpabuje ariko ubundi ko ariyo yayo ni kuki wumva amagambo nk'aya mvugwaho ntubimbwire nkazabyumva ni ahubwo abo wabibwiye Ah, papa yewe niko twabaye rega umuntu nyine yumva ikintu ku wundi aho kugira ngo akimubwire akabibwira abandi bose usibye uwo kireba yego ra.
ariko mukama wowe sinabikubwiye ubwo se wibagije yuko wabimbwiye nk'ibanga warangiza ukanayihanangiriza ngo ntizarenga umunwa wanjye
niba yari yabikubwiye si ubwo njye yari yabibwiye
mpamvu rwose hari ubugambo mba numva ntakubwira kubera ko mba nkubashye
kunyubaha ni ukunkwiza muri rubanda ngo ndi umurozi ariko uzi ko nshobora kukujyana mu nkiko bikakugwa nabi
rwose mpabuje mbisabiye imbabazi
mabo ubwo mu basaba imbabazi nanjye ndimo rwose kuko nanjye nabyumvise simbikubwire ukabyumva n'abandi rwose twaragukoshereje tubabarire ariko si ubundi muba mwabuze ibyo muvuga
amakosa nyine twarayakoze turayemera kandi nimukomeza mutyo njye nzabakuraho icyizere yewe ntabwo tuzongera rwose kuva utubabariye rwose nitwongera ntuzaduhe izindi mbabazi ubwo si mwe mubyivugiye
twanabisinyira rwose mabo
ariko kanyi karame twahose patoro namugoreweho ute se kandi uzi ko yambwiye ngo ibintu birebana n'ifumbire y'imborera tuzakoresha dutabira muri iki gihembwe cy'ihinga ngo nijya azabibaza ufite ikihe kibazo se ko atari iyo ugura ihari kandi ibuze neza nubwo yaba nyafite amafaranga yagura imvaruganda ntibaye nke rero ntisubirije ubundi se bwo yaba nke nk'uko ubivuga Eh.
ukumva ko ifumbire y'imvaruganda yasimbura iy'imborera kuki se ntiyayisimbura se ite se kandi ahubwo ifumbire y'imvaruganda iba ije kongera ubushobozi bw'imborera ariko nimuzi gukaya ye none se senza ndakumva uzi ko burya ifumbire y'imborera iba ifite ubushobozi bwo kuvugurura imiterere y'ubutaka neza neza Eh.
kandi noneho imborera ubwayo niyo ahubwo icigatira iyo mvaruganda uvuga ku buryo iguma aho ngaho bayishyize Eh, ntigire aho ijya kure y'ibihingwa ahubwo iyo uvuga ibyo ibintu nk'ibyo rero senzage Eh.
uzajya ubyitwararika no mu mirima yawe akanyirwa wose njya simba nabyitayeho eh?
kubera iki ariko ubanza ari nayo mpamvu ko tweza ibyo twahinze kwa mugaga hatari ko tweza ibyo twahinze iwacu nyine Hey.
kuko hano mu mirima ya mugaga dukurikiza amabwiriza yo guhinga neza kuva dutegura imirima kugeza duhunika ibyacu byo tubikora uko twishakiye
uvuye he se rusi
mvuye hariya hirya hari umuntu mvuye gusura Eh, cyangwa shaka uvuye gusura maritini sinumvise se ngo ibyanyu byateye imbere erega numvaga papa wawe amushima ngo yatumye ugaruka mu rugo papa rero asigaye amwemera ahubwo se sinumvise na manihura yitotomba ngo maritini yaretse kumutwarira moto yera ngo kubera ko papa wawe yamuguriye iye nibyo da hehe noneho yaramwemeye mbere se ntiyajyaga agaragaza ko atamukunda njye mbona asa naho yamwemeye Hmm.
ariko agira atya nkumva aravuze ngo ntashyigikire urukundo rwanjye na maritine ariko ruziya rwose nawe ntukajye uba umwana ubwo se papa wawe arinda amuha ubushobozi kugira ngo atere imbere atari ukugira ngo azagutegurire aho uzaba none si byo bindi bavuga mfasha buriya si impamvu agutwama wasanga ari ukugira ngo urebe yuko umukunda erega ashobora no kuzaguha ibigeragezo birenze ibyo ngibyo kugira ngo ashyire impungenge ko usanze umuntu mukundana koko Hmm. ariko uzi ko byashoboka rwose genda bikubwiye indi mukuru sibyo biriya bintu papa wawe abikorera maritini kuko ashobora kuba yaramaze kubona yuko azamubera umukwe mbese wowe inama uri kumpa Hmm.
ni uko ibyo papa avuga nabifata nk'ikinamico aba ari gukina kugira ngo arebe uko mbyitwaramo ikinamico nyine rwose ntubibona ntunabyumva Mm, ni byiza ubwo mbimenye nzajya menya uko mbyitwaramo koko uretse ko no muri iki gihe nta mubyeyi ukigira ubushobozi bwo kubuza umwana kwihitiramo uwo bazabana Reka da, ibyo byari ibya kera ubu abana barirambagiriza abaranga rwose bavuye kuri mode byo rero oya rwose uzumvira ijwi ry'umutima wawe Hi.
Ah, hagati aho ariko ndagushaka kanyiye uranshaka ni ukuri ko imana ndagushaka eee rwose koko Cyane nta pe.
mahoro se Eh, umva ikintu kandira.
ushakira utambwira ubu ni igiki seza Umva, umva, umva, umva kanyindira urakimbaza kandi ntagomba kukikubwirira aha ko numva unteye ubwoba ubwoba bw'ikize kanyi eh? Oh, ko bizi koko hari ikibi cyakugeraho giturutse mu cyerekezo ndimo urashaka kunsanga mu rugo se Eh, eh, eh, mu rugo kandi umva kankindira eh, eh, nshaka ko twicara ahantu nko ku gasantere hanyuma tugasangira urwagwa eh, ukangira n'inama rwose ku mushinga nshaka gukora kandi ni umushinga ukaze ntiwumva nashobora kukugira inama rwose nta kibazo uzambwira erega wowe rwose ndakwizera kankindi sawa rero ube wiriwe ubwo gahunda uzayimpa nyubahirize ejo karekare rwose kanyi iyi gahunda nzayohereza rwose Hey, ubwo nyine uzangira inama y'ukuntu nakunywesha umuti nkagabana inka gusa ariko nguwo umuti w'amarozi nanicaranye umuti ukorogora ku buryo nzamara kubona agashimwe ngahita nkurangira umuti ukorogora
urakoze rwose kuri iyo nama nziza ungiriye Jya uhumuka amaso ndemye ntukabumane.
agatima rwose Hi.
kuko uretse na papa na mama wa maritini ngo ntiyifuza ko twazabana reka ye kankindi se yego Ah, reka kagomwa kabyara kankindi se yaba byangira iki n'ukuntu papa wawe amuteje imbere yamuteje imbere guteze yego gusa ntabyo uzi ntuzi yuko kubera papa wawe kankindi yagiye amenyekana mu bintu by'ubuhinzi n'ubworozi
cyakora njya numva papa amushima ngo agire umwete kandi agakora akazi kanoze N- naho rero buriya byageze n'aho ajya mu mahugurwa menshi ku buryo muri rya shuri ry'ubuhinzi mu murima niwe utuyobora buriya ese burya Mm, nibyo gusa se Mhm. noneho rero agashya kagezweho ni uko kuba yaratorewe kuba umufashamyumvire mu buhinzi n'ubworozi byamugize umuntu wizewe ku buryo muri ya gahunda ya nkunganire niwe uzajya tugezaho inyongeramusaruro da nkunganire nkunganire si ubwo ntabwo uyizi hashwe yewe buriya rero mu buryo bwo kunoza ubuhinzi leta yashyizeho gahunda yitwa twigire muhinzi aho usangamo ibikorwa binyuranye bifasha umuhinzi kunoza umwuga we ese cyane rwose noneho rero ni muri urwo rwego nyine leta yashyizeho uburyo bwo gufasha abahinzi kubona inyongeramusaruro ku giciro gito ibyo ariko nigeze kumva papa bivuga hehe ubu rero hari ibyahindutse nyine muri gahunda ya nkunganire ibiki byahindutse buriya twajyaga dukora urugendo rutari rutoya tujya gushaka abahawe uburenganzira bwo gucuruza izo nyongeramusaruro none ubu none ubu nyine leta yabyegereje abahinzi ku buryo zicuruza aba ari ku rwego rw'abafashamyumvire nka kankindi ubu se arazicuruza yego ko ni uko utarebye neza buriya afite ububiko butari butoya bw'ifumbire mvaruganda ese hi twe rero abahinzi basanzwe turagenda tukerekana ibituranga ubundi bakadunyongera umusaruro tukishyura kimwe cya kabiri cy'igiciro wabo kimwe cya kabiri yego leta iba yishyuriye umuhinzi ikindi cya kabiri yego rata niyo mpamvu mbona abantu bose bahagurukiye gukoresha inyongeramusaruro none ayo mahirwe se urumva ninde wayiteje ntawe rwose
aro eee ndakumva mukama none se senza karabe mukama ko mbonye kankinda ahita ku gasantere gahunda umaze kuyitunganya buriya rero umubonye yitahiye eee maze kumuhakanira ko nakije aho twari twahanye gahunda yo guhurira none se ibya wa muti wagombaga kumuha bikaba byo birangiye bite senza ese ubwo uzi ibyambayeho mukama umva ntumbwire ko nawe imbeba zawuriye kandi njye nawe nakwihanangirije rwose twumvikane oya reka si ibyo rwose none se byagenze bite kandi U- uribuka ko umuti wawumpaye ku kagoroba ibyo ndabizi burya rero nanyuze ahantu mu kabari manywa rimwe
hanyuma se ugiye kuvuga yuko wagize icyo ukawuhasiga ukitahira senza oya narawutahanye ariko ngera imuhira ananiwe Eh, no kurya rwose sinariye mpita ndyama Mm. kugeza ubu ariko njyewe sinumva ikibazo wagize ubwo nyine nararyanye nk'uko mbikubwiye hari utaryama se Eh, noneho mpita nsinzira Eh, mukama A- aro ku- kutanyikiriza ariko uri kunyumva ntikiriza icyo ariko ubwo urumva uri kumbwira iki wowe icyo nkubwira nyine ni uko muri uko gusinzira narose inzozi mbi rwose inzozi mbi cyane pe Hi, n- n- rwose ndetse u- utagira ngo ni ibisanzwe mukama warose bikize mukama uzi ko narose napfuye
ariko koko urabiseka narose napfuye abantu bampambada ni ukuri banshyira mu isanduku rwose mbireba nkabura ubwataka ngo mbabwire ko ibyo bakora rwose ndi kubyumva
ariko ariko nawe ibyo se ubwo bihuriye he n'ibyo njyewe nakubajije aho bihuriye ni uko muri uko kundenzaho igitaka nyine nabonye umugore n'abana barira n'abakikije imva bose bababaye
none se wagira ngo bishime kandi baje gushyingura I- i- izo nzozi rero Mm.
zansigiye ubutumwa ko gupfa bibabaza abasigaye ku rutugi ubwo se ushatse kuvuga iki nshatse kuvuga ko kwica ka nyine mufitanye ikibazo byababaza abe basigaye kandi bo nta kibazo mufitanye rwose bakaba babaye inzirakarengane ariko se wowe ibyo kwicuruza nyite ko ariyo yayo N- none se kumuhekesha inyanja agifite ibibondo byo guheka cyangwa se kumutwitisha uruswima ataraca imbyaro urumva atari uguhana be koko Aha. niko se senza ndakumva niba se hari izindi nzira z'umuntu yanyuramo eee agateka umureti atiriwe amena amagi wazitubwiye tukazinyuramo ra rwose mukamana eh, ni ukubitekerezaho neza ariko bibaye ngombwa u- uwo mureta umuntu yanawureka da yareka kuwuteka
ushatse kuvuga mbese muri make ko wowe wabiretse sinakubwira ngo nabiretse cyangwa sinabiretse Eh, cyakora byanteye ubwoba ibyo bintu rwose nifuza ko bibaye byaturuka ku wundi utari jye
ubwoba bwawe bwo ntabwo buntunguye rwose ahubwo icyari kuntangaza ni uko wari kubishobora ukabikora ngewe ndi umunyabwoba ngewe uribe kabiri gatatu di ubwo ubwo nakumvise he urashaka kunteranya na karwera ngo ngo- ngo naze kubafasha ndindamo guteranya hose gahunda twagushinze wayikoze nkaba naba nkubeshyeye ariko rero ngewe impamvu nabisubitse nagira ngo hige ubundi buryo byakoranwa isuku ibyo ni ibyawe uzabimusobanurira urimo uramena amatwi Ah, wowe ntacyo mugutumyeho u- uzareka ngenzi uko nzabimwibwirira uranyumva kandi mukama uramamagarira icyo ari nu- nuntanga kubimubwira ngewe tuzahita twangana ibyo birakureba yewe he ngo birandeba Huh? mukama mukama aro Tu, harankubye ngewe rwose ibi bintu byo kurogana bashaka kunjyanamo ntabyo nshaka bazabage bifashe ese nk'uburiya muruzi nizeye ko murugora byarangiza bikanga
cyorere ubu se ko senzajya yishe gahunda yo kuroga kankindi ngo ategereje kuzabikorana isuku amaherezo azaba ayahe ntimuzacikwe n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagiri ibinyujije muri porogaramu yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika aka gakino hamwe n'utundi twatambutse tuboneka kuri paje noza ubuhinzi iri ku rubuga rwa interineti www akadomo minagiri akadomo govu akadomo rwa ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa ikibazo watelefona kuri nimero mirongo ine na rimwe makumyabiri na karindwi wanakohereza ubutumwa bwanditse kuri paji yawe ya fesibuku minagiri